iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki mirongo irindwi n'icyenda y'ukwezi ku gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federic nkurikije
mu mwanya mutoyi tujya tubona abapolisi bamwe baciye inyuma abandi baciye imbere bacavuga ngo ntidusohore abagwanyi ngo bari mu nzu ndavuga nti nta bagwanyi bari mu nzu nimwasanga hariho uwundi muntu ari mu nzu tunyegeje muce mumwice kandi nta kigongo nja gusaba
uyu ni umukenyezi wo muri komine mugamba hari mu bafashwe n'abajejwe umutekano inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye burundi harimo abantu barenga amajana abiri bahagaritswe mu gisagara ca bujumbura hamwe n'inkuru yerekeye ubukene bw'amanoti mato mato bugeramiye abadandaza bato bato turazigara kwako mu kanya kari imbere abantu barenga amajana abiri bahagaritswe n'igipolisi ku murwa mukuru w'ubujumbura uyu munsi ku gatatu ahanini abafashwe n'abasabiriza mu mabarabara ni inkuru ya mugenzi wacu ya Roger wiri kaneza
umwana ni umwe mu begeranirijwe hamwe n'ababyeyi babo birirwana basega mu mabarabara y'igisagara ca bujumbura aho bari muri karitiye ya kabondo komine mukaza hari hakoranirijwe abandi bantu barenga amajana abiri imodoka z'igipolisi nizo zazindutse zibayora bamwe mu bafashwe bemeza ko batari mu mugwi w'abaronderwa wabwiye ngo urira ndabasigura ati zembuye ku kazi hajya baca bambwira ngo genda urisigura ibi nari ndaciye ndengana rero nari namanukanyaga kuko kuko nari ko ngenda mu kamenge umukiriya yari akanguriye buriya ndamucanye kuri bisi kugira mpa amahera baciye bamfata n'agakoko ka gisetse amahera yako sinarwo ndiratora ubundi mbaho haruguru ku muyi naciye ndi umunyeshuri nk'ejo ntegereza kuca kuraba ibicanye nafushaje none wumva hamwe bishitse nkarara ino canke nke ejo nkarandiye ngashobora nko gukemuka byari gushobora gushika yuko nosubiye nzaca nkurana umutima mubi na joko nzoba ndabitewe n'abandi bantu badukoreye imbere je bari bantumye gusumya ibyamwa by'umwana baca barafata bambwira ati burira imodoka tugende nta bindi ndabwira ati je bantumye gusuma ngukora ndabwira aho nkora ca bambwira ati burira imodoka nta bindi nayifise telefone ku nyene nta n'ishashe nayifise yari yambwiye ishashe ucuyigura mu mahera yari yampaye abasegereza bamenyesha ko babikora kubera ukubura uko bagira ubu ni umwe muri bo sindamenya yuko nononye cawe nivye nishe nasofye ntavyo nzi yego je ndasaba mugabo ntawe niba sahe sindi umukozi wa leta sindi umunyepolipolitike ndese sindi n'undi novuga ngo bigije gusa ndi kimuga ndacica ukuboko kandi ndasega umwanya nsega nkaseze simpeza ngo ndonke amahera yo kuriha inzu ndapanze kandi jewe nibana ndi umwe none ko nibana ndi umwe ayo kuriha inzu nzoyakura he mugomba muduhe imitari imitari imitari kugira ngo dukore cyangwa mugomba muduhe ubundi buzi twoshobora nubwo turi bimuga tubasi natwe tukaba turabayeho nk'abandi bantu ni ugusaba nta handi ndayaronderera bampaye ijana desa igihumbi cyamenya akago nange ndatwifatamo neza nkaheza nkapanga inzu nkariya abafashwe hanini rwaru rwaruka abana n'abagore bakiri bato ariko n'abageze mu zabukuru barimo
mbega mumureka mumureka ibiki ko nshaje narakoze kera narakoze mumureka ibiki murumureka muzo nzara yego nyakubahwa umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa yahavuye ashika ahegeranirijwe abo bantu mu gisagara hazoje umuntu aje gukora afise y'akazi uje kuyerera uje kwiba abikure mu mutwe twagira tubasabe uno munsi mutahe aho muhora mutaha
amashyirahamwe ahandi agateka k'abana arashimishwa n'iyi ngingo jacques nshimirimana ni umunyamabanga mukuru unani rw'amashyirahamwe ahandi agateka k'abana fenadeb ni igikorwa ubundi twakiriye neza kubera ko twari tumaze iminsi dusemera tuvuga tuti nyabuna mu bantu basega muri iki gisagara ca bujumbura hariho abantu bariko barakoresha abana aho tuvuga ba bakenyezi baba bava mu makartiye yo hirya y'igisagara bagenda bagakotesha abana batoyi b'ibimuga bakabazana bakabiriza ku zuba bariko barabasegesha hanyuma twari twanariye akara abajejwe intwaro turabwira tuti nyabuna abantu bakoresha abana ingene abantu basegesha abana baba bariko bakora icaha kuko gusegesha umwana ni bimwe twita exploitation de l'enfant ikindi kigira kabiri ni ukugira ngo abasanzwe bafise umutima ugufasha babikore biri mu rutonde dufashe tutariko turica kuko kuja guha amahera igihumbi umuntu usanze mw'ibarabara utazi ingorane arimo ugasanga kumbura ico gihumbi umuhaye uwundi akarengana akamuha igihumbi akwijije ibihumbi icumi ashitse muhira akabwira abo babana ati nimuze naronse aho dushobora gukura amahera tuzosanga dufise sosiyete iba mw'ibarabara abantu bose baze kuba mw'ibarabara nahazi ko ari urugamba rutoroshe umukuru w'igisagara ca bujumbura yemeza ko imigwi yose y'abakuwe mw'ibarabara izokwitabwaho ntitwavuga ubu nyene ko inyishu itowe ariko icizere dufise nuko hariho amashirahamwe ajejwe eh, ivyo bibazo vy'abana bo mw'ibarabara n'abantu basega twaricaranye turabiharira ko baraduha n'impanuro tugiye kwisunga uko iyo imice itandukanye kugira turabe ko tworonka inyishu ibereye kandi iramba ari abo bahanzwe n'ubukene ari abo batishoboye ari abo bagize ibarabara ubuzima bwa minsi yose tugiye kubatorera inyishu ijanye tubiganiriye hariho leta iciye muri rya eh, ministere ijejwe kwitaho bantu nikora ayo mashyirahamwe atandukanye muri ibyo bisata by'abana dushyizemo na za unicef hamwe n'igisagara n'intwaro ariko hari n'aho tuzotuma turungika iwabo iyo baje bava kuko hariyo amahoro bakarima nk'abandi bantu kuko ni ukubarera nabi kubagira abantu babaseza abakeneye gufasha bahamagarirwa kuja ku mazone n'amakomine kugira ngo abajejwe intwaro babereke ba ntaho nikora haheze indwi zibiri abantu bose bahora badandariza mu mabarabara ku mugwa mukuru w'u Burundi bahakuwe bimurirwa mu masoko hari n'uwundi mugwi w'abantu baba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika nabo nyene bimuwe Eroje uri Kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika urakoze eroge ubwoba buratekeye bamwe mu banyagihugu bo muri komine mugamba mu ntara ya bururi abo banyagihugu bavuga ko bagwa mu mporero igihe inzego z'umutekano ziba ziriko zirahiga abagwanyi ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu fidelite ishatse aho umuntu aba ariko aridandariza udukarashika kubitwa twe tubayeho nabi kabisa ngo abakecuru bino turabagwanye twese uwo mupolisi niwe yabimbwiye mbega none bo ba- ari abapolisi ko biruka bakabasiga twebwe nitwe twomenya ivyabo bagwanye ingene bigenda abo ni abanyagihugu bo muri zone nyagasasa na kivumu bavuga ko bamaze iminsi bahohoterwa n'inzego z'umutekano mu gihe ziba ziko zirarondera abagwanyi muri ako karere bamwe muri abo banyagihugu bari batunzwe no kwisumamwo mu kudandaza ubu bavuga ko bagiye kubiheba kugira ngo bakize agatwe batwagiriza ko tubahembura ko baba bagira nk'ibintu by'inyama ibintu by'inzoga n'abadandaza amayinite bakibaza ko aribo baba barungikira amayinite baza barakira kandi umuntu adandaza ntamenya ngo ubu ni iki umva nicyo gituma umuntu aca aho icyo yahora akora agaca- ahitamo guhagarika dusaba ko twe ubu tureka bakamenya abo bafata ntibaze baragira ikivunga mu bo twavuganye hariho abemanga ko basinzikarijwe ubuzima uyu munyeshuri yiga kuri yise ya komine nyagasasa avuga ko umunsi wa mbere we co kimwe n'abandi banyagihugu bakubiswe n'abapolisi muri zone ya kivumu ahitwa mu gakaranka baraje basanga ahantu nicaye imbere y'urupangu rwa granfe barafata na rifise n'iradiyo baca barayimena baca batangura kunyibikisha inda barankubita mu mutwe no ku maboko baca barandugana banjanye kw'ipozisiyo yabo ikivumu baca batangura kwinjira mu mazu bakubita abanyagihugu abanyagihugu baciye bavuza induru naciye mbona uca niru abandi bantu bavuga ko bahohotera inzego z'umutekano ni aba ku musozi wa mugendo ndengo muri zone ya gasasa amakuru dukura muri abo bantu avuga ko vyabaye ku munsi wa gatandatu saa umunani n'iminota nka mirongo itatu niho badusanga hanyene kuri aka gasantere turiko turisama akanyota imodoka iciraza y'ifime iri yuzuye abasoda abapolisi baruruka batwiruka ko hari abo bafashe hari aho barasa hariho n'umutama ngaho oye data wacu baravunaguye ukuboko kungana umusozi atazi ico azira hakaba rero n'imisore basanga iriko irisama barakubita uwo uwo bakubise basanze umufasoni wiwe ariko arapima inzoga baca bashika bakubita nyene urwo rugo nta mukenyezi kweri bakubitana nabona bakubita abantu babazehe imisore yoyo babonye no kwica gusa ngira ngo baratonagura mpaka amakuru dukesha mu matara y'intara ya bururi nkuru za christian amenyesha ko abantu cumi na bane aribo bafashwe kuri munsi wa gatandatu ku mvu z'amatohoza abo bantu bose hamwe bagizwe n'igitsina gabo naho biri uko hari umukenyezi yarusimvye mu gihe nawe nyene iyo yaje gufungwa uyu mukenyezi yatwiganiye uko vyagenze natangiye kumva inkoho zivuga mu mwanya mutoyi tuja tubona abapolisi bamwe baciye inyuma abandi baciye imbere baca bavuga ngo nidusohora abagwanyi ngo bari mu nzu ndavuga nti nta bagwanyi bari mu nzu nimwasanga hariho uwundi muntu ari mu nzu tunyegeje muce mumwice kandi nta kigongwe nja gusaba ngo ahora beshura bivuga umupolisi aca arasohoka ahamagara bene wabo ngo nimuze murabe igitangaza ngo iyi nzu yose yuzuye imatera ngo niho abagwanyi barara zari matera zitatu jenge amakuru aka kamatera gatoya ntabana bajyama kuri iyi matera nini nanka ko bantera imigere bashavuga ngo we rero ngo iyi ni inzu ngo catugende ntimugitugende uyu mukenyezi havuye avanwa mu rugo iwe ajanwa aho abandi bantu begeranirijwe yamaye indwara agendana niyo yatumye atajanwa gufungwa nababwiye ni mu mpuruhusha ntibanzanire umuti wanjye ntihariho umuti nsize muhira hanyuma ashitse ngaho baca barambaza ngo mbe uwo muti aho wawuvugiye ngo ni uwike je ngenda n'umugera wa sida kandi ni naho muntu waye ko ntaracika urubanza rwo gupfa ndacara umuntu nti- ntegerezwa kuwufata hanyuma rero hacaza umusoda avuye ku rundi ruhande ahantu yari ahagaze aca aragenda arababwira ati nimumuri kuratahe ku mugoroba baca barandikura nca ndataha mugabo muhiri wanje barakubise umukozi n'umwana haba barabakubise ngo baratebije kuwugurura aho hose abapolisi n'abasirikare bari bafise abantu bariko bararondera amazina y'abo bantu bariko baronderwa ari ku rutonde rw'abarenga icumi igipolisi c'uburundi kiriko kirarondera ico gipolisi kivuga yuko abo bantu ari abagwanyi urwo rutonde ruri mw'itangazo ubushikiranganji bw'umutekano bwasohoye ku wa cumi na gatanu ukwezi kwa gatandatu ico gihe iminsi cumi n'itanu y'ikigongwe mukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza yari yahaye abadurumbanya umutekano muri komine ya mugamba co kimwe mu micungaro yayo yari iheze mu gihe abanyamugamba bari bafise amakenga ku bizoshika mu karere iwabo ico kiringo giheze igipolisi c'uburundi cari cabahumurije kababwira ko barema kubera ko hazoronderwa abo gifise ku rutonde gusa ku bijanye n'ivyo birego abanyagihugu bavuga yuko bamaze iminsi bahohoterwa umuvugizi w'igipolisi c'uburundi pierre nkurikiye yavugiye kuri radiyo yisanganyiro kuri uyu wa kabiri ko amatohoza ariko arakorwa niyerekana ko abo bantu bahohotewe vy'ukuri uyu muvugizi w'igipolisi akavuga yuko ababikoze bazohanwa muri komine mugamba mu ntara ya bururi fidelite yishatse ijwi rya amerika
haribonekeza ubukene bw'inoti z'amafaranga mato mato mu isoko nkuru ya ngozi abacuruza bato bato bavuga ko baruha mu rudandazwa rwabo hakabamwo n'uruhombo basigura ko badacuruza uko bahora kubera babura amafaranga yo gusubiza ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze inoti y'amafaranga ijana y'amarundi ikoreshwa cyane mu rudandazwa rw'abantu bato bato iyo noti niyo abacuruzi bagizwe ahanini n'abakenyezi bavuga ko itaboneka nk'uko vyahora mu isoko nkuru ya ngozi bacuruza imfungurwa za nkenerwa abaziguze bagakenera kenshi na kenshi gusubizwa amahera mato mato nkazicanije nkazigihari na bijya vyasha bazanye ntibiboneka iyo turose umuntu adushorera atumugarura tukayarondera tukayabura aca dusubiza amahera cyangwa akayaduhebera twebwe nyene waje gusoma yego namwe izo ngorane murazibona zi- z'ayo mafaranga ego turazibona nyene ntabuze inoti zangahe zijana ijana basha ntazihari ubundi ibingorongoro vy'amafaranga mirongo itanu bisanzwe bisahiriza mu rudandazwa ruto ruto iyo inoti z'ijana zabuze abacuruza bato bato bo mu isoko ya ngozi bavuga ko navyo nyene biboneka bigoranye barisuzugura kuja kuvunjisha inoti zikuze mu mabanki y'ubudandaji abegereye bakemera gutanga cumi ku ijana ku noti bavunjishije kubikika mu kiza kugira ngo uronke n'umuntu aguha icasha aca akubwira- akuvunjiye igihumbi akubwira ngo ndaguhamagana icenda niko bimeze ubu Eh, ukaca umusigira ijana araza akakubwira ukamubwira ati mvunjira ngo nca nkuramwo inoti y'ijana ndakuvunjiye igihumbi Eh, none mwebwe ntimuheza muje mu mabanki kugira mubaze muti abariho muja kuvunjisha amabanki azwi n'amategeko muvyeyi ivyo bintu biragoye kuko twebwe urwo rwego ntitworushobora nk'ivyo bikwiye gukora nyene abafisi u- u- u- ubushobozi nibo bobojayo kuja kubaza nayo nkatwe twebwe nta- ntitwobishobora nawe uzoba ufise iyo noti y'igihumbi ucuja muri banki kuja kubaza ntayo boguha abo badandaza basaba ko ababijejwe bosohora iyo noti y'ijana kugira urudandazwa rwabo runaguke kubera hari igihe umukiriya aza kugushorera aje kugushorera ukabura ya eshanje yo kugira umugarure umukiriya ugahitamwo yuko guheba bya bidandazwa yaragushoreye agahitamwo kwigira urumva urwo n'uruhombo musabike dusaba yuko banki yosohora izo noti z'ijana ijana cane cane iz'ijana zikaba nyinshi kuko nizo zibuze ngaha mvuyeho ngaha nkagenda kuvunjisha gushika ku iparikingi nkabura n'umwamvunjira haraza n'umukiriya wundi aje gushorera wagiye kuvunjisha ugasanga yagiye kubera za noti zijana ijana ahubwo nibarabe nyene badukorere izo noti zijana ijana zibe nyinshi kugira ngo dushobore gukora kubera ibidandazwa tuhari ibyo bidandaza magana atanu majana ane majana atatu bica bisaba tuza turagarura zijana ijana ivyo biruko mu gihe mu micungararo y'isoko nkuru ya ngozi ibanki nka zose z'ubudandaji ziri mu burundi zihafise ibisata muri zitanu twagendeye twashoboye kugira amahirwe yo kwakirwa muri zitatu twakiriwe n'abaserukira ibisata byazo aho ingozi aho twashikiye ubwa mbere uburongoye igisata cy'ibanki aserukira yabwiye ijwi rya amerika ko inote z'ijana nshasha zitaboneka muri brb igisata cy'ibanki nkuru y'igihugu ingozi mu gihe izibashikira zivuye mu banywanyi babo ziza zishaje uwo muyobozi w'ibanki amenyesha ko nkeya basanga zikomeye zitwagwa cyane cyane n'abaranguzi b'ikawa baza kuzisaba ku bwinshi bigatuma zihera n'ingoga aha kabiri twakiriwe umuyobozi w'igisata cy'ibanki yatubwiye ko zaba inoti z'ijana canke ibingorongoro vya mirongo itanu bitaboneka mu banki nkuru y'igihugu mu gisata cayo c'ingozi iyo bagiye kuzisaba kuco bagituma zitaboneka yavuze ko twobariza muri brb aho twakiriwe ha gatatu umuyobozi w'igisata cy'ibanki aserukira ingozi yatubwiye ko inoti canke ibingorongoro babironka igihe cose babisabiye mu banki nkuru y'igihugu mu gisata cayo c'ingozi ariko nawe nyene avuga ko amafaranga mato mato atamara na kabiri kubera akenerwa cyane muri ino minsi n'abaranguzi b'ikawa asozera avuga ko bishika bakarindiriza gatoya abayakeneye mu mwanya baba bakiri mu byo gusaba ayandi mu banki nkuru y'igihugu igisata cyayo cy'ingozi twashyitse no ku cyicaro cy'igisata cy'ibanki nkuru y'igihugu brb ingozi umuco twarondera ku ikina ry'ayo mahera mato mato ntitwashoboye kuwuronka imvo urongoye igisata cya brb ingozi twasanze agiye mu nama y'akazi agiye kumaramwo iminsi itatu ingozi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
murakoze kuba muri benshi mukunda ikiganiro cha politike ntorere kazoza Jerome Niyonzima nongere ndabaha ikaze ndabipfuriza amahoro aho mubaye turacyari mu rukurikirane rw'ibiganiro vyerekeye akamaro ko kwibuka abarundi bagiye bahitanwa n'ibihe vy'amagume uburundi bwagiye bucamwo inyuma yaho tuganiriye ku buryo bwo kwibuka butandukanye mu gice cya mbere ndabaha ikaze muri kino gice cya kabiri aho tugiye kugaruka ku kwibuka kogirira akamaro abarundi na cyane cyane mu bijyanye no gusubiza hamwe ingene koba kumeze n'ubu nyene turaha akanya jean paul nicyo nindiriye na batumire biwe babiri abo nabo ni tasiyo sibomana wo muri ase jenoside kirimoso hamwe rero na aloyize batungwa nayo wo muri amepesi igira ubuntu ugiye gutangura gufata ijambo akaba ari aloyize batungwa nayo
mugitegurirwa na studio ijambo
kwibuka kwiza ni ibi biriko biraba aho mu kibyuka bagenda mu kibimba bakagenda ibuta bakagenda ibugendana aho hose niko ndakubwira general ari abavuga bati ari abavuga bati n'ivyabo ko Galoise turavye ubwicanyi kuva twikukira bwagiye buraba buraba mu gihugu n'imbere n'imbere yaho hose ati e, tura turakwa guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gushika ku itariki ya 31 kigarama mu gihugu hatabuza ahantu ivyo bintu bibaye niba mufite akanya turaza kubishyira koko twebwe amashyirahamwe y'ababuze ababo ku bundi bwikukiye twahuye duca dushyiraho umunsi umwe twahura igice cya cumi na bitanu aho rero nagira nkike kuko leta iza kuza yabonye ko hariyo abantu bibuka nk'aho mpegiye kudondagura bose igakivuga iti ubu rero dushinge umunsi umwe twibuka ba bantu bose nari mpegiye kudondagura ubwo leta niyo bifata ubwa mbere ibyo bifite inyungu ku ruhande rumwe mugabo niyo yafatira kuri ibyo by'abanyagihugu bizoca bishinga umunsi w'abo bantu bose kuko bazaba bamaze kujya habona n'ibyo nashatse kuvuga mu nyumve neza leta ikwiye kuza ubwa nyuma ntikwiye kuza ubwa mbere kuko inyungu ubwa mbere muti re- leta rero ntayo bigira iki nicobuza yuko umugwi uyu canke uriya ku gatwe kabo bashobora eh, kwibuka aba- ababo naho iki ca leta c'umunsi umwe cocoza habanamba habanamba ndabereka nk'akarorero nk'abakatolika none jewe nimba nabuze itariki zibiri z'ukwa kabiri mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kabiri sinzogenda nkabwira padiri hano mbere nti padiri naka naramubuze yaragandaguwe umunsi mu mu gisabisho ze kumushyiramo nta na kimwe birarekuwe cyane kuko utari kwiye abo bantu ngo baze bara barikura iyo ntuntu ako gahinda bafite ko umuntu babuze bazokwamana intuntu kandi ntibazopfa bashi- bateye intambwe yo gu- yo- y'iterambere bazokwama bibuka i- i- hanyuma bagumane umubabaro nuvuga ntibaguma bagandaye baguma mu kiriyo baguma batagandutse hanyuma ntibatere imbere bazi ko eh, mu- i- i- i- icyo kuganduka kimaze ni bimwe bavuga ngo gusubiza amasuka umuntu utamusubije amasuka ntashobora kurima ni nako kamaro rero Tasiyani Sibomana sizi mu- murumvise ya Louise aravuga ati eh, n'uburenganzira bw'abantu aha mpere nko ku itariki avuga ko bashinze ngo amashyirahamwe y'ababuze yavuze None- itariki eh, cumi na yo zitanu kwibukira kw'abo bantu bose ukwezi kwa cumi na kabiri Eh, umego aramashirahamwe yagiye hamwe rero sizi ko ikintu mwakidutomorera neza n'amashirahamwe y'ababuze ababo mwagiye hamwe muti eh, none ko bamwe bibuka ukwabo abandi ukwabo ati dushinge rero umunsi umwe wo kwibukira hamwe wabidutomorera neza ni tariki zihe ayo mashirahamwe mwavyumvikanye ko nayahe ku bata- ku- bariko baradutega amatwi reka mbanza babwiye ko twanditse urwandiko twiyemeje kimwe bita memorandum d'entente hagati Ivyo ndabizi washaka.
babwire hari itariki zitanu z'ukwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri amashyirahamwe yari ase genocide yari amepesi gira ubuntu yari avode yari arg kibimba yari ades inkingi yari avisibu eh, y- y'ibugendana yari arm buta izo shi- ni ayo mashyirahamwe twari twagiye hamwe ndabizi ayo ndabizi ni natwe nabikurikira kandi aya aya tugaragaje kumviriza arimo eh, eh, eh, arahurikiyemo abahutu na- na- n'abatutsi ababuze za bugendana ababuze No, si ubwo buryo nagomba kubivugamo ubwoko butandukanye si ubwo buryo nagomba buriya kubivugamo mwashize itariki cumi na zitanu twashinze itariki cumi na zitanu kuko twavuga tuti z'ukwezi kwa kigarama z'ukwezi kwa kigarama twavuga tuti umuntu ku giti ciwe a- a- yibuka uyo guhera itariki ya mbere eh, nzero gushika ku itariki cumi na zine eh, kigarama hanyuma itariki cumi na zitanu duce duhurira hamwe twanse ko kubigira itariki mirongo itatu n'imwe canke inyuma yaho kuko abantu baba bamaze kuja mu minsi mikuru yo kunezerwa ntitwoyihimbazanya n'iminsi yo kubabara nico gituma twashinze iyo tariki rero Eh, nega- mucumvikanye nabavyo ku bibaza mwese.
ko twatandukanye ngabo jewe ico ndabivuga ko niki urabona jewe ndi umuntu yize ivy'amategeko kandi muri ayo mashirahamwe narabikurikiranye arabizi hari naho duhora duhurira mbe none nk'ubu iyo tariki yashinzwe ayo mashirahamwe arafise uburenganzira n'ububasha bwo kuyishinga Ya- yavuze ko bakoranye Ye- erega- barakoranye erega nawe n'abo- n'abo nawe baba yasubye barakoranye si ikintu cakorotse Itariki nkiyi ukurumva si ikintu cakorotse Rubiriza, urumva ah, icyo nagomba kuvuga ni Eh.
ingaruka kuri bimwe by'aka- akantu z'aka- akaboko ka leta ko Mhm.
gahambaye ikibi aho za- tuza guhuriza ni uko leta yobigira i- ivyishira ko cyangwa ivuga iti ni- abako nemera aba- Ibi- abandi ibi- ibimwumvise kuri ndabibagira aya mashirahamwe yagiye hamwe aravyumvikana nicyo nagira ngo barebe Ehe.
ka muntu yize iby'amategeko none iyi tariki wewe uriyishyira hamwe ryigenga gushinga umunsi w- w'igihugu urabifitiye arabifitiye ububasha nico kibazo Aloyizi.
ikibazo icya kabiri Eh, reka reka- icya kabiri reka waze yishure kuri ico kibazo Eh.
ni umu- ni umunsi itariki cumi na zitanu ni umunsi ayo mashyirahamwe navuze yashinze ko ayo mashyirahamwe uwo munsi ugeze ajya hamwe aka- agahi- Agasabira akibuka ababo.
ababo Muga- umva si leta irawemeza Eh, urumva nicyo nagomba kwereka erega erega gushika ubu ntaco dutanikaniyeko mugabo ico ico- ico rero aho nagomba guhagarara ni hehe igituma kwibuka uwawe n'ibisanzwe kandi navuze ko no mu kirundi imigenzo Mwacyumvikaniko, yego.
ko ababuriye hamwe bibukira rimwe n'ibisanzwe mugabo nk'iyi ntambwe kumva amashirahamwe y'aba- y'abamo- agwiriyemwo abahutu na- n'ayagwiriyemwo abatutsi bashoboye kugira intambwe baku- Jewe iyo ba- bakumvikana umunsi umwe Eh, iki ni ikintu Si cyiza cyane cyo gushima.
mugabo mu Turavye mate- mu gihugu mugabo mu ibintu mategeko vyifashe gatasiya.
mu mategeko aha leta irashobora no kubabuza iti mwebwe uwo munsi u- uzwi nande mu mategeko y'igihugu ubu nabo nibavuze urihe.
bati "Bura- uracari muri bo ngira nico ngo gituma bazotera iyindi iyo ntambwe iyo je bama- bazotera iyindi iyo ntambwe je yo kubisaba bamanuza leta." Eh.
ko twari twagize imana bakaja hamwe ahubwo bari gu- kugira tukabafasha presiyo kugira ngo leta ishinge uwo munsi ngira ngo rikindi n'abandi bazoba- barundi basaba.
bawu- bawumve bawujemo kandi kugira ushinga itariki kandi uri kwiga urushinga itariki haba hariho icyo ufatiye ko nko kameme urabona ibyabaye byose gushyika ubu ntabyo twari bumve itariki cumi na zitanu z'ukwa cumi na kabiri parakontire hariho amezi usanga aguma agarukamwo amagume cyane mu burundi hariho nko kwa kane hariho ku icumi rehero yavuze ati aho hose no kureka abo abo bose bagahimbaza ukwabo Ico ya- ndabyumva yakivuze.
mugabo kugira Mugabo utore bakagaruka.
umunsi umunsi bahurira ko bose hariho ibintu ufatira ko twabivuze no mu migenzo y'ikirundi birazwi kwibuka rero abantu bapfuye mu buryo bumwe na burya ni ikintu gihambaye cyane mu kunywanisha abantu ni intambwe ya mbere yo kunywanisha abantu Mhm.
kubareka bakibuka bakaririra ababo bakabagandarira bakaruhuka mu mutima kugira ngo bakaruhuka mu mutima hajya umuntu yarize biramuruhura bakaririra ababo aho bishoboka bakabashingurana iteka bakagandara bakaganduka iyo ntambwe itabaye N'igishoboka.
N- no mu kirundi baravuga bati uguma wicura ku muzimu wo wawe utahambye ushobora ku- mwijoro ukaza ubona umu- umuntu ukamenga muri kumwe mugabo icya kabiri dusigaje rero iminota mike ego ngi- Dushaka ko sinhebya.
muba mutumbera bikadufasha.
kwibuka konywanisha abarundi nibyo ndiko ndavuga leta itegeza kubigiramo uruhara y- tu- tu- tudahendanye nta kundi yobigenza gute kuko rero?
imigwi iba Yobigenza- yarabuze ni yobigenza myinshi gute ku bwanyu ni ukuvuga ko i- iratunganya ikareka abo bantu bakaja kwibuka babo mugabo igasi- igashinga umunsi ivyo birori bitunganywa n'inzego z'igihugu bagashikiriza ijambo kugira kibe ikintu cubaka abarundi atari ci- kuvuga ngo ni ukwikwegera kuri leta ibihari ico gihe murakoze cyane aloyizi batungwa nayo sinzi ko mwumvise icyumviro yashikirije tasiyano sibo wanati kubwiwe eh, mm, a- abona yuko o, batobuza abantu guhimbaza ukwabo eh, mugabo yuko bikenewe kugira ngo uku- habe guhimbazwa kumwe ku munsi umwe itariki imwe n'icibutso kimwe ivyo rero bigaca bifatwa mu minwe na leta ngo niko koba ukwibuka kugirira ikimazi abarundi mu gusubiza hamwe sinzi ico mukivuga ko mwebwe icyo ndacyemera ijana ku ijana mugabo iwanjye mvuga nti ni iherezo ryo kwibuka ni bimwe navuga twebwe niba twarashinze rijya ijya tariki cyangwa ibi- ibindi se bigaruka ko kandi abyemera ya- kujya ku umuntu wese yibuka twayishinze kuko leta yakweza amaguru umugwi wo kunywanisha abarundi Mhm.
wateza kuba wagiyeho ibihumbi bibiri na rimwe wagiyeho mu bihumbi bibiri na cumi na kane murumva noneho umuntu yoguma acarindiriye twebwe no kugira ngo erega twebwe turi muri leta natwe abanyagihugu bagize leta nibo bateza ku leta ifatira ku neza y'abanyagihugu abanyagihugu rero ni twebwe nicyo gituma twabikoze leta yofata rero uwo munsi ikawushinga ndabyemera ijana ku ijana hanyuma ikibutso je mvuga ni ukuri mukimbabarire ko nda- kugira ngo tucumvikane kumwe si bijya byubatswe hajya igitega si bijya byubatswe hajya mu kibimba kuko bijya a- nta- iwanjye nta siguro na kimwe n'imwe bifise kubera iki U- ugiye kuraba mu kibimba abanyeshuri ba- baturiwe ni mirongo irindwi na bane muga nta nta n'izina na rimwe rihari ntituzi uwagiwe hariya igitega hoho nta na kimwe twe ikibuto tuvuga ni ikizu kinini usangamwo amafoto usangamwo akahise k'ibyo bintu kugira ngo abantu bagende N'amazina.
basome. n'amazina amazina ari uwo yatororoka yagaruyizi akazova yara yarayanditse birashoboka umugambi tawufite kandi birashoboka n'ahandi barabikoze irindwi na kabiri eh, icenda na gatatu ibi vya hena ye hose bikaba inani n'umunani n'ahandi matariki tandatu na gatanu rega bapfuye bari ku mitumba kandi abapfuye barafite imiryango mwe mwifuza rero mwebwe ikibuso muvuga muti si ukuba- si ukubaka ikintu gusa ni ikibuso kiteza kuba kiriko amazina y'abo bantu bikenewe Amazina- n'amafoto n'amafoto n'ibintu bakunda n'ukuntu byagenze byose aho niho hantu abantu bokwibukira Mhm.
hanyuma hari ikintu nashimye cyane yavuze leta itegerezwa gutanga intumbero mugifatiye ku neza y'abanyagihugu ibyo twavuze Eh, i- intumbero igaca ivuga iti abantu bibuke gutya mugabo rero hari ikindi kintu yibagiye kuvuga kwibuka kunywanisha ni ukuwe kwibuka kunywanisha ni ukwibuka abantu twabuze si ukwibuka ababishe hari umunsi umwe twagize ikiganiro umukuru w'umugambi icyo gihe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe yari bonaventure niba nkana niba ntibeshe yavuze ati ikibazo kihari mu burundi abantu bibuka abishe abantu ntibibuka abishwe icyo rero uku ni ukwibuka kubi kuko ubu uriko wibuka kugira ngo uhamagare abantu kwihora twebwe tuvuga tuti twibuka abo twabuze ntitwibuka ababishe hanyuma duhe agateka abo bantu ababishe ntibabibuke iki Oya, kibazo Erega mu mu mugambi wo gusubiza hamwe n'ubutungane burimo ubutungane nabwo burondera n'ubutungane wakoze kuko icyaha yiyemeze. twebwe kwibuka twe twibuka twibuka abo abo- abo- abo twabuze ubutungane nabwo burondera ababikoze Eh, turashimiye studio ijambo ku kiganiro ntorere kazoza turashimiye kandi na engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na innocent yadufashe yadufashe kwegeranya ikiganiro turashimiye n'abantu bose abanywanyi bose b'iradio ijwi ry'Amerika baduteze amatwi mu kanya kandi ntimutangwe turabashikiriza ibindi biganiro by'iradio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese thank you